prince Popo kpokpogrin drag her ex Tonto-Dikeh to court to demand 10 billion compensation my people my people una welcome Oh, this is Maureen Gist TV i greet una according to our time my people sure hmm, no be small thing o oh, my people prince Popo kpokpogrin don't drag our beautiful Nollywood actress to oh, go court Don't sue and say make you pay 10 billion naira i say like seriously my people my people not be small thing o. Oh. Nollywood actress Tonto Dike has been dragged before a federal high court in Abuja by her immediate ex-boyfriend, Prince Gbogbogri, joined in the suit filed on Wednesday, September 22, 2020, is the Department of State Service, DSS. He is seeking the enforcement of his fundamental rights. In the suit, Gbogbogri prayed the court for a restraining order stopping the DSS from further inviting him following the recent petition filed against him by the actress. He also asked the court for an order directing Tonto and DSS to pay him the sum of 10 billion as 10 billion naira as compensation for the mental trauma, emotional stress and severe damage caused him due to the invitation extended to him. Hey, my people, my people, oh, una they hear story, una they see story. Real right, so this is Maureen G. TV. In case you never subscribe to this channel and you just dey pass, you can't see this channel, I better make you hit the subscribe button. Make you click the bell notification for more notification. My all my returning subscribers, I know they take una for granted. I say God go bless una. My people, my people, oh, hmm, I know too much for this country. Prince Gbogbo Gree, hey, wen be di ex boyfriend to tonto dike una know say last week kpokpogiri bin do one video say eh, wen di whole thing dey rain say eh, dss don put am for for detention say dem arrest am he come come out to say nothing like that nobody arrest her nobody detain her nobody uh, uh, you know they no arrest her see where they in dey here now dey surprise say person when e be say e come do video to debunk say dss no invite her and dem no arrest her nothing nothing how come na him e come dey sue the same dss and eh, tonto for restraining order say dem give am psychological trauma say imagine this kpokpogiri of a guy eh di guy no just dey straightforward at all my people. so a lot of rumour now dey go on say na set up o say na eh, olakunle church na allegedly o oh, my people na wetin i hear na i dey talk so say na alakule church na im send dis prince kpokpogri say ah make he go make he go do tontodiko una know say dat time wey tontodiko dey for social media dey run her mouth say olakule church na one minute man say na yahoo yahoo na olakule church come talk for im mind say im go show dis woman pepper im go im go deal with am so a lot of people now dey feel say na olakule churchy, na im do this una know say some kind people when you do them something dem no go come at come talk o oh. dem go just quiet wetin dey their mind don already dey their mind so people dey say na olakule churchy, na im send kpokpogre go into the life of tonto dike now according to reports una know say kpokpogre do another video say um eh, tontodike collect im moto wen e worth eh, seventy-six million naira i say like serious dat kpokpogre sef eh at times if you dey talk eh e no dey think lexus abi wetin be di car sef now e say e worth seventy something million meanwhile di moto wey be say tonto give am tonto dike give am for birthday according to report im say im dey do im birthday jejeje o oh. say tonto dike come carry one agbagba moto one big moto like dat come give am carry eh, motor come give am so so im dey wait now since that time say make tonto dike give am di car document of the of the car tonto dike no give am and im say im give am dis car for birthday how you go give person car for birthday you no give am eh, document of eh, car so because of that one im come dey tell tonto dike say make tonto dike come collect im car say im no want make im come collect im car tonto dike no gree say him even drive di car go to dike house tonton dike say make man dem no open eh, im security guy make dem no open gate for am na him come carry di car go back eh, see story who you go tell dis kain story you go believe say you carry car make you go drop for tontodike tontodike no gree and tontodike meanwhile main why no give you car eh, car documents men na wow o dis kind story no be small thing my pipo. so the latest now be say this dis kpokpogri una know say dem say na the black men women maybe all the plan when e plan the thing no work and now just god now just saved save tonto dike Now the truth be that maybe waiting this guy they even dey plan pass this one yes so he passed this one because i no understand say three months relationship just three months relationship na don't be like say now hair fire na to tonto dike enter which kind thing be this one from one drag to another from one wahala to another eh pipo say dis man e know wetin e dey do say dis kpokpogri e know wetin e dey do e just dey take dis to to decay matter dey cast food if di motor don dey die down e go do another one di thing go begin dey rain again if di apricot don dey dry dem go put water di apricot go come fresh go come dey retalk am again na be dis one na. yes last week when this whole thing rain eh kpokpogri na say he dey do video back to back the throw for social media go go talk. na so e talk o e say eh say if to think say whether im na chochimay say im no be churchy dis dis dat dat so now people now dey small time e get di time wey be say even dis popogre gree tag chochi come say chochi you be man na man you be so if una see di way di pattern wey chochi eh, wey be say dis popogre gree dey behave e na im make a lot of pipo come dey link am say e be like say na set up be like say na chochi. Nine Sena. Because this book according to uh, report, they say he's into how uh, black blackmail women, they do all sort of things. And uh, according to Tonto Dike, Tonto Dike say, Churchy, na Yahoo Yahoo. So Yahoo Yahoo join blackmailer, two of them, then they the same line of business. Nine people come, they toss it Tonto Dike. Make you try, oh, make you rest for relationship. All these flashy, flashy boys, what they like, fine boys. Say because Tonto Dike like fine boys well well If they like men wey be say they're cute say I make a fall pre for dis bokbogri. Um, and churchy know say that the kind person will be say tontodike they like according to wetin dem talk say I make them really plant plan tontodike well so the only advice so i see the advice. anytime we be say i do tontodike video be say tontodike we your fans we love you well well we like you we don't want to make your heart break again you have to take time to heal no they no come social media with your relationship again come pepper anybody because the way he was just she was just doing this relationship of a thing she was doing it in a way maybe say come be like saying they take and take the pepper olakule churchy which is not supposed to be so and a lot of people they say tonto dike self he too quick uh, introduce this um, man to in son say it's not an id thing to do make you not try him next time say you start relationship with. Uh, with a guy him go just carry carry the guy go introduce to him son It's very risky make somebody knock on, kidnap your pikin na be the thing That the truth be that a lot of things they go on and I know say any woman wey be say they single that woman is vulnerable e dey very very vulnerable so one just have to be very very careful Now the truth be that one just have to be very very careful so i really pity tonto dike I even my people some of them now one una dey abroad una dey watch me in case you don't know who be dis tontodike tontodike na nollywood eh, nigeria actress wey be say the art movie he started acting movie right from from her early stage of life and she don't really make name for herself so and this kind of person is very easy for people to want to use her to climb up yes now the truth be that. They go want to use her to climb up come to think about this whole thing na who know kpokpogiri who kpokpogiri be who unu okpokpogiri now we be say im don carry Dike rub body now everybody don't know okpokpogiri eh, everybody don't know okpokpogiri because of Tonto Dike. and everyday then this guy they use Tonto Dike to cash cruise so this one are really eye opener and lesson to all this celebrity celebrity life no be no be my mind no be akara no be beans You know easy to be a celebrity so if you are a celebrity a lot of people then go come to come um, go in fact e dey hard for you to see genuine love e dey hard that is why any celebrity when e be say e get sense e dey hide in relationship e dey keep in in personal life that is in relationship out of social media even when tonto dike carry this so called kpokpogri come social media I know of relationship expert wey be say dem call tonto dike to advise tonto dike say this relationship is too early for you to start publicizing it to to start putting it on social media and if no be say tonto dike put this relationship for social media I'm not sure say this guy forget this kind mind wey be say e get all this kind of audacity all this kind of alacrity when be say e get take dey drag tonto dike now you don't make am popular so a lot of people don't they respond to this thing in a different way so me i would like to read some of the comment because some of the comment for comment section wey be say they talk about dis eh, useless eh, guy as far as i'm concerned I shall remember when he called Churchy Churchy forty second man. Maybe he don't meet her much. So a lot of people they say Tontonike don't meet her much. The way people switch up on people they once had a beautiful romance relationship with is so hilarious. How can this dudu just leave this lady alone? Okay, can't this dudu just leave this lady alone? She had enough already. Ataya wahala here. and there ten shishi you know, you know, you know, go see so not be smart thing o not be just smart in the way be say this guy just the drag to deke. this is unbelievable this man is pure hoodlum what did she ever do to deserve this by all means beg you, oh, another question When i go even even as this popo gree of a man he no get people where they advise him. He no get shame as in get the way person will just they go respect himself which kind low class man wey be say tonto dike go go involve himself herself with this one na real washi the guy na complete washout which kind man be this one nobody dey advise am people no just dey dey dey advise am e no get good people around am wey dey advise am say this thing wey be say you dey do na na na in fact you dey disgrace yourself you dey fall your hand which kind man be this one make you leave our tonto dike for us o abeg the girl the girl don pass don be true, a lot na bad thing to love person vid um, na so you carry na so tonto uh, eh, na so this um, eh, kpokpogiri bring out um, um, uh, audio audio tape wey be say tonto dike dey cry e never seen do you this girl never cry reach wetin she do wey be say you go dey drag her like that tonto dike i trust you sha you go you go you go show this guy pepper Dr. Dike is equal to the. I think he's saying they pass through emotional trauma and the rest. You never start emotional trauma. When you look finish, you say na Tonto Dike, now you want to now you want to disgrace, you want to pepper and you want to deal with am. No worry. DSS, they never start for you. Now you go know wetin be the power of celebrity. Power jam power. My people, now here I won't stop. What are your thoughts? What do you think about this whole thing? Have a wonderful day. Bye.